iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga mbibutse ko radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri efe mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efe mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda twumvikanira kuri efe ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti twumvikanira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edirwema i rio de janeiro mu gihugu cya brazil imikino olympique irakomeje kugeza ubu abakinnyi bahagarariye u rwanda n'uburundi bamaze kurushanwa nta n'umwe urabona umudari ubu tuvugana harimo haraba irushanwa ry'abagore ryo kwiruka marato y'ibirometero mirongo ine na bibiri aho u rwanda ruhagarariwe na claudette mukasakindi ariko nk'uko tubibona hano kuri televiziyo zacu ah, ntago ari mu bantu makumyabiri ba mbere ni ku nshuro ya kabiri mukasakindi yikurikiranya aje muri iyi mikino bwa mbere hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri i londres mu bwongereza aho yirukanse marato mu masaha abiri iminota mirongo itanu n'umwe n'amasegonda arindwi naho ibihe byiza yakoresheje kugeza ubu ni amasaha abiri iminota mirongo ine n'amasegonda cumi n'umunani abasiganwa bose hamwe ni ijana na mirongo itanu na barindwi mukasakindi yambaye nimero igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'eshanu mu barundi baririyo uwitezwe cyane ni francine niyo nkuru wirukanka metero magana inani bikaba biteganyijwe ko azirukanka ku munsi wa kane uyu mukinnyi akomeje guhabwa amahirwe menshi yo kwegukana umudari Umu- uyu munsi mu kiganiro muri isanga twatumiye bwana diodone kwizera wabaye umurundi wa mbere watsindiye umudari wa bronze mu mikino nyafurika ya olympique yabereye i nairobi muri kenya mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi ubu ari riyo muri Brazil bwana kwizera kandi akaba ayobora ishyirahamwe rya atletisme mu burundi ikaze mu kiganiro muri isanga bwana diodone kwizera
murakoze cyane kuba mwantumiye mbere na mbere i- iryo shyirahamwe muyoboye rifite abakinnyi bagera kuri bane ah, bahagarariye uburundi baje gusiganwa kwirukanka Ah, abamaze gukina bitwaye bit- bitwaye bate bwana kwizera
Eh, bwa mbere nagomba kubakebura gatonya si bane ni batandatu Eh, umaze ah, babiri baramaze kwiruka hariho antoine gakeme yirutse imetero amajana umunani Eh, naho yaheruka gutsindira umudari mu ihiganwa mpuzamakungu z'isi yose zibera mu mazu muri leta zunze ubumwe za amerika apotland ngaha ntibyamugendeye neza Eh, ntiyashoboye kugenda mu higanwa rigira kabiri ariryo rya- ryategerezwa kurondera abazoshika mu higanwa rya nyuma ubundi amaze kwiruka ni diane nukuri yirutse imetero ibihumbi icumi akaba yabyirutse neza cyane rwose kuko yashoboye kugira umwanya wa mbere umurundi kazi atari bwashike ko nawe ntiyasanzwe awufise kuko eh, yawugiriye mu gihugu cy'ubufaransa muri za je bita reje de la francophonie akaba yagize umwanya mwiza cyane uri kuraraba muri afurika arafise ikibanza cyiza n'aho atashoboye kuronka umudari yirutse neza cyane abo babiri nibo bamaze kwiruka abandi batariruka ngira ngo ni olivier irabaruta celestin niho niho iri imbere ah, hakaza abrahamu niyo nkuru ndetse na francine niyo saba abantu benshi eh, biteze ko ashobora kwegukana umudari
ego eh, murambabarira nibagiye kubera ejo mu ijoro ntuze eh, irabaruta olivier nawe nyene yarirutse Mm.
Eh, ariko eh, naho yirutse ntiyirutse uko twamwipfuza uko yahora yiruka siko yirutse byaramugoye yumva ngo amaguru amuremereye akumva asa n'uwurushe ntiyashoboye kwiruka neza nk'uko twari dusanzwe tumuzi nk'uko abantu bari bamuzi aha ni mu birometero Eh, ibihumbi ariko- icumi ariko azokwiruka n'imetero ibihumbi bitanu mu minsi iza hanyuma francine niyo nsaba abantu benshi bitezeho byinshi cyane iyo muvuganye nawe ababwira iki yiteguye gute
imyiteguro yiwe gushikwa iyi saha ndiko ndakuvugisha tuvuye no kunywa kayi yari yazindutse mu gitondo ah, yiruka buke buke nibavuga tekinikama yari yagize agafutingi yumva ameze neza mu mutwe yumva yiteguye neza mu mubiri yumva amerewe neza eh, afise icyizero cyiza yuko ashobora kuzokwiruka neza eh, imbere y'igiganwa numva ari uko nobivuga kuko uramuraba ingene agenda ukara- ukaraba n'ingene agira imyimenyerezo ariko ahanini niwe akubwira ingene amerewe n'ingene yiyumva twebwe tubona rero ku byo atubwira no ku byo tubona yuko ameze neza ariko hariho n'abandi babiri bazokwiruka marato eh, wavuze celestin hamwe na abraha bari ngaha nabo nyine bariko baritegura bameze neza bwana kwizera wabaye umurundi wa mbere watwaye umudari wa bronze mu mikino nyafurika ya olympique yabaye mu gihugu cya kenya mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi iyo usubije amaso inyuma ukareba uburyo uwo mukino urimo gutera imbere eh, wavuga iki
Eh, mvuga yuko kuri eh, harabaye igihe eh, bwa mbere ho mu mirongo umunani n'indwi natsindiye imidari ibiri Mm, umudari umwe wo- wo mu majana umunani natsindiye umudari wa bronze no muri imwe yita hore 4x400 metres naho nyene ntsindira umudari wa bronze rikaba ryari iteka kuko bwari ubwa mbere umurundi aronka umudari rero kugira ngo ndonke imidari ibiri muri iryo higanwa byaranteye iteka biratera iteka igihugu canje Eh, ku byerekeye rero ingene atletisme y'uburundi iriko iratera imbere nsubiye inyuma nkaraba naho tugeze ibintu biriko biragenda mu buryo harabaye igihe kuva mirongo umunani n'indwi atletisme yateye imbere iraduga cane bo mu myaka ya mirongo icenda gushika mirongo icenda na gatandatu muravyibuka mu higanwa rya atlanta igihe twatsindira umudari wa veniste niyongabo mu metero ibihumbi bitanu mu nyuma haraciyemo ingorane cane atletisme irasubira inyuma rwose hamwe atanu umurundi turonka afise umwanya w'uburenganzira wo kuja mu higanwa mpuzamakungu ariko kuva mu myaka ine iheze eh, twe twagerageze turitanga eh, duhereye kuri association municipale d'Athletic- d'athletisme nari ndongoye turashyiraho imigambi yo kugira ngo tuzoshike muri izi higanwa mpuzamakungu z'inkino zizobera- zibereye ngaha anyeriyo dufise abananotsi bashika batandatu iyo ni imigambi twari twihaye n'abo dukorana imana iraduha turayishikira ubu rero dufite batandatu ngaha anye kandi bose baronse uburenganzira baku- ba- baronse amaminima Mm.
bivuga yuko imigambi dufise iriko iraja mu ngiro neza Mm.
twaranatanguye mbere no gukenyerera in- inkino mpuzamakungu zizobera tokiyo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko jeux olympique urazitegurira kandi ukazitegurira hakiri kare cyane kugira ngo ushike witeguye ufise n'abaserukira igihugu cyawe ari benshi rero rero ku binyerekeye bitwara uburyo byinshi n'ibyo mugabo turabyitegurira tukarondera uburyo hirya no hino hanyuma bigeze igihugu naco nyene kiradufasha kiradufata mu mugongo Ah, wari ukomoje ku mikino olympique yabaye mu mujyi wa atlanta muri leta ya georgia hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda mirongo icyenda na gatandatu icyo gihe wagiye muri iyo mikino uri umutoza ariko hari agashya kabaye katubwire
ego eh, nk'uko mubizi mu mi- mu mi- mu mirongo umunani n'umunani harabaye jeux olympique zabereye muri korea y'epfo seul jewe naho nari mu wa mbere ku isi sinashoboye kuzijamo izo nkino kubera iki ngo kubera uburundi tutari bwaje mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino mu mirongo icyenda na kabiri naho sinashoboye kuza kwiruka mu nkino zabereye barcelone kubera iki uburundi nabwo nyine ntibwari bwemererwe kuja muri iryo shirahamwe ubu bambwiye gute ngo kubera ibihugu byahora bigize union soviétique urss kimwe kimwe cyaciye ki- cigenga gitwara abantu benshi bacavuga yuko turenze hanyuma tugira imana mu mirongo icyenda na gatatu baremera yuko uburundi bugiye muri iryo shirahamwe eh, mpuzamakungu eh, rya olympique mugabo urumva jewe sinariko ndaba muto nariko ndasaza Mm.
ariko abo nari nafashije twari kumwe namenyereje twaku- twakuranye narondera byo gushika hanze harimo na Vincent Niyongabo muri icyo gihe rero je nari umutoza mugabo naho nari umutoza nari na- na- nari- nari umunonotsi mugabo nari nkinonotse nk'uko nari meze kera hanyuma Niyongabo Veniste yari yari yanditswe ku metero ibihumbi bitanu n'imetero igihumbi n'amajana atanu amaze kuja ku metero ibihumbi bitanu rero jewe naciye ndonka uburyo bwo kuja ku metero igihumbi n'amajana atanu kuko wewe yari afise ibyo bita minima a nanjye nari mfise minima b ivyo abo rero ntibahura urumva rero nca ndonka uburyo gutyo nca niruka imetero igihumbi n'amajana atanu naho muganiye wo mu kinyarwanda atambaraga nyinshi nari mfise nari mfise zikwiye kugira ngo niruke neza naho ntashoboye gushika imbere ngo ntuhe umudari nuko byagenze kugira ngo ngire izo higanwa za atlanta byaranezerewe cyane rwose kuko narakurikiranye i- i- ivyo bintu kugira ngo burundi buje hamwe buje mu- mu- mu shirahamwe mpuzamakungu ry'inkino natanguye kampanyi yavyo mirongo umunani n'umunani gushika mirongo icenda na gatatu aho rero hariho abantu benshi bagomba kungura kugira nirukire igihugu kirya canke kindi mugabo mvuga nti ibi ntabikora hari n'aho bitokogwa Mm.
ahubwo aho guhindura aho guhindura akaranga k'iwanje reka ngerageze kugira ngo ejo bazovuge bati nakaragize uruhara kugira ngo uburundi buje muri shamwe mpuzamakungu ry'inkino byaranezerewe cyane rwose kubona bwari ubwa mbere twirutse nkagira n'imana nkiruka nari maze gusiba kabiri hanyuma nkagira n'imana umuntu nafashije nafashe ukuboko akaba yatsindiye umuga- umu- umudari byaranezerewe cyane rwose ni ikintu kidasanzwe aho umukinnyi ah, afite amahirwe kwirukanka mu marushanwa abiri ariko aga- ak- ak- agafata icyemezo cyo kugira ngo ahebere mugenzi we nawe abone ayo mahirwe ni ibintu bit- bitoroshye cyane
ni ibintu bitoroshe erega ibintu nk'ibyo ni ugusenyera ku mugozi umwe ni ugusenyera ku mugozi umwe kuko jewe ikintu nari nsigaje kwari ukwitwa umuntu yagize jeux olympique ibyo rero utagiye muri jeux olympique ngo wi- ngo wiruke ntibigera bavuga yuko uri umukinnyi wagize jeux olympique wumva nicyo narimbutse nari namaze kugira ihiganwa mpuzamakungu aribyo bita championnat du monde nari maze gusiba barcelone na- na ntuzenya na eh, na na na seul ubwo bwari ubwa nyuma hajya ni gake umuntu ashobora kugira jeux olympique zimwe kubona rero nagize uruhara rwo kurondera tubwira turuje muri uwo murya- mu muryango tugashikayo hanyuma nkongera nkiruka akaba ari na jewe natwaye n'idarapo kara kaneza kadasanzwe kuri jewe kandi n'ukangumamwe uwo ni bwana diodone kwizera wabaye umurundi wa mbere watsindiye umudari wa bronze mu mikino nyafurika ya olympique yabereye i nairobi muri kenya mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi akaba kandi ayobora ishyirahamwe rya atletisme mu gihugu cy'u Burundi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema dufite kuri telefoni abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nabo bifuza kugira uruhare muri kino kiganiro benjamin mwiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
ndi bururi mu burundi ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye mu isanzwe na jeyoba intererano nta kibazo na gatoya mfise yego kimwe gusa kimwe gusa nasaba abo barundi batwaye ba atletisme bacu ko bogwiza amansene makungu tukaronka izina ryiza mu makungu bakagira kuraje bakagira iyindi mikenyuro kuko twiteze ko ba niyonsaba canke hanuze bashobora bajya olivier yatsinze muri dimire muri dimire kilometero ashobora gutsinda muri senkemire yagize inguvu
urakoze cyane benjamin reka dufate na elize elize wiriwe neza
niyo miriwe digema uri hehe
iyo ndi mu ntara ya muringo muri komine buhinyuza ikibazo cyawe rero mba nashaka mbaze uwo mu atletisme ari iyo muri iyo de janeiro ashaka ndamaze ki burya abarundi twaba dufise amahirwe yo kuzotahana n'imidare n'ibiri ngo babayemo barakora iki kugira ntiba- ntibabure n'imidare n'ibiri baza bazanye kugira natwe twasigaye rero tuze tubone ti twari twarungitse bari barungitse abaduserukira ati gukina muri izo iyo mahiganwa O- o- reka mbaze ikindi kibazo kigira kabiri iyo barimo barakora izo atletisme baba bafise abaganga babakurikiranira hagufi kugira ari nk'amwe baba bagize nk'ingorane ntibise usubire kuhakora byanka uhavure bongera gutegura nk'ibindi ha- ahageze aho yose ubura guza gu- kwiru- guhiganwa kandi ngo uhavure byanka ikibazo barifise byari ivyo urakoze elize reka dufate na leo hanyuma bwana diodone kwizera basubirize icyarimwe leo mwiriwe neza niriwe digwema muragumye ngaho ku ijwi ry'amerika turakomeye cyane namwe nuko
nuko nyene ndi ngaha mu bumanuko bw'igihugu mu kayogoro makamba ikibazo cyawe
Eh, mu ncamake nagomba mbaza ikibazo kimwe uwo mutumire na cane cane ntangura ku- kumukeza nongera ndamuha ndamutera intege ndumva yuko ari umuntu akomeye cane ama- no mwita umu ambasaderi w'u Burundi ariko nagomba ndamubaze muri association yoba ariko arakora iki kugira ngo iyo- ah, umu- umu- atletisme mu Burundi ikwiragire hose mu gihugu cyose na cane cane turabona nk'ino mu Kayogoro atletisme ntitubona yuko hashika kandi hariho abana benshi bafisiye amatara amahirwe yo kwiruka bagafika kure hanyuma no- norangiza saba ndabatera intege ndazi n'ingaho muri izo nkino nitwo tuvuga ngo yuko turaja kure turazi yuko imidari tuzoyironka agenda bakeje Ura- Mwiriwe.
urakoze cyane leo bwana diodone kwizera wagerageza gusubiza mu magambo make ibyo bibazo byabo bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ego uwa mbere kwari ku- kwari kudutera intege yakoze cyane ibyo turabikeneye iyo umuntu ariko arakora eh, ibintu nk'ibyo nk'ibi na cyane cyane ari muri mu mwitumo wo kugira ngo izina ry'u Burundi ducishije muri siporo rishobore kuronka ikibanza idarapo ry'u Burundi rika- rigahungabana mu yandi madarapo yo ku isi ni ibintu byiza turakeneye abantu badushigikira badutera intege ubundi nawe ati mbega hiyo muba mufise y'abaganga umuntu agwaye hari icyo mwofasha aha ah, turi hari abaganga benshi cyane kandi bafise ubu- ubu impamyabushobozi mu bintu byinshi bitandukanye nta muntu rero w'umwatete ngaha yogwara ntaronke umuvura kandi umuganga afise specialisation mu bintu byinshi bitandukanye hariho abatumasa hariho abatuvura hariho i- icyo wifuza cyose kirahari ubundi nawe ati atletisme mbega ino mu kayogoro byogenda gute ko ari abantu biruka twebwe muri atletisme y'u Burundi imigambi dufise nk'uko nama ndabivuga ni uko twokwiza atletisme mu bi- mu- mu ma- mu maasosiyasiyo yose mu maprovinsi yose tubifatanije hamwe na minisiteri ya edukasiyo nationale kuko minisiteri ya edukasiyo nationale novuga yuko ariyo twokwita nka pepiniyeri niyo i- ivamwo abanonotsi kuko aba bose turiko turavuga bose ni abanyeshuri bamwe abandi nabo barahejeje abataraheza nabo barakora tuzo imigambi dufise ni uko twokorana n'amashuri n'amaprovensi yose kuko iyo turiko turagira ihiganwa turatumira amaprovensi yose kandi yama yaje abo bataraza rero nobarya kara kugira ngo ejo kuko turiko turakenyerera jeux olympique zo muri eh, zo muri 2020 yuko mwotangura mukitegura uburyo mubuze bwo gushika i bujumbura murafise telefone zacu murafise adresse zacu mwoduhamagara kugira ngo tubabwire ingene muza no muri provinsi iwanyu tuzoshikayo twama twaje murabizi yuko atletisme mu burundi twayiciyemo imigwi ine hariho mu buraruko mu buserukiro mu burengero eh, mu buserukiro no mu burengero na hirya no hino hose hama hari amahiganwa yama bamwe rero agasanga mutaramenya ayo mahiganwa baho tuzogerageza duhimirize duce ku maradiyo kugira ngo muyamenye turazi neza yuko ba francine ba nizigama aloyizi ba artemo hatungimana ba veniste niyongabo bariho mu burundi ni benshi kenshi ni ukutabimenya gusa mugabo tuzogerageza dukoresha uburyo dufise kugira ngo dutere akamo uwo muntu wese ari ngaho afise ubunonotsi azotwitabe turiko turagira amahiganwa nk'ayo murakoze Eh, bwana kwizera umaze kujya mu mikino myinshi olympique ah, iyo urebye imyiteguro n'uburyo imikino ibera aho ngaho i rio de janeiro muri brezil irimo gukomeza hari itandukaniro ushobora kubonamo
Eh, hariho itandukaniro rinini kuko nk'ubu hariho amasiporo atari yemerewe mu mahiganwa jeux olympique ubu yemerewe iyajemwo hariho ibintu byinshi umuntu araba kugira ngo avuge ati iri higanwa niryo rya mbere ruta ibindi urabiye ku bibuga urabiye ku myanya iriko iraba urabiye kuri distance igabura aho atete baba n'aho atetize muri kirabera urabye abantu baje muri stade urabye ibintu byo hirya no hino ubu bumwe turi ko turabiraba ndabye nk'imyanya novuga yuko imyanya iri kiraba im- bamaze kugira mu mahiganwa bamaze guhera ni imyanya myiza cyane mugabo hariho utundi ushobora kuvuga uti tugereranije n'aha n'aha harimo akanenge tuvuge nk'ibintu byerekeye taransiporo ibintu byerekeye aho sitade iri n'aho abatete baba ibintu byerekeye aho aba- aba ofisiyere baba n'aho abatete baba ugaca usanga rero mu tuntu twinshi uri kuraterateranya mugabo mu byo maze kubona imyanya iri kiraba ku kibuga ni imyanya myiza cyane rwose ariko turi ko turaraba aho tuba n'aho tugenda kwirukira urabona ko hariho akanenge turi ko turaba ibintu bya taransiporo urabona ko hariho utuntu tutameze neza nk'ahandi mugabo aho tuba uri kuraraba neza hose usanga byari bime- bi- bisa nk'ibisa cyo kimwe ubu rero biragoye muri iki gihe kuvuga buti ubunenge ni ubuhe ibyabo barushije abandi n'ibihe mugabo hari utuntu duto duto tuza turabona impamvu nari nkubaje icyo kibazo ni uko hari byinshi byanditswe ah, kuri brezil mbere y'uko ayo marushanwa aba ndetse abantu bakaba bari bafite impungenge y'uko amarushanwa atazagenda neza nk'uko turimo kubibona ubu ngubu arimo agenda neza
ego nibyo haranditswe byinshi kandi byinshi nu- murabizi mwe muri abamenyeshamakuru nta hantu na hamwe higeze habera jezo olympique bigeze bavuga yuko bose biteguye ijana ku ijana bano bavuga ngo iki ntikirahera kirya ntikirahera ngo ikibuga ngo ntikizoba kirahera mwibuke na afurika du sud muri coupe du monde ibyo bavuga bwa coupe du monde yarabaye irahera ibyo barabivuga kuko bari- ba- babivuga bafise ibyo bagereranya n'ibindi bihugu nyine byari bimeze ubwo bunenge burahari baravuze ubucafu buri mu mazi nk'abantu bagira ibintu bya kanoe baravuga eh, yuko stade zitazoba zirakwira u- aho abatete baba aho za garimoshi ziba n'ibindi n'ibindi mugabo mu byo maze kubona nta hantu nzagenda ngo mbone hatiteguye hadakwiye mu byo maze kubona aho nshikana amaso jewe urakoze bwana diodone kwizera akaba ari perezida w'ishyirahamwe rya atletisme mu gihugu cy'u burundi ari i rio de janeiro aho akurikirana imikino le- olympique ibera muri icyo gihugu cya brezil kuri telefone turi kumwe na misago mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe misago
njyewe ndi guteranya na biti muyinga ikibazo cyawe
nashaka abanza ngo ndamutwize uwo mu nyakubahwa urakumva
eje se ikintu kiba kiri na atletisme nyine mu- mu- mu- mu yinga nko mu giteranyi ubwa mbere wasanga intambara itaraba barakunda kujya nko mu akora imyiganwa ryo mu makomine abantu bakagenda kwiruka alo ndakumva
ariko ubu twe tubona nenga ko haheze y'imyaka isa nka cumi atabantu tubona ngo baje gukoresha ibiganwa byo mu makomine kugira ngo turabeho natwe abaduserukira sinzi ngo imibonano yoba yarashitse ndetse na nyinshi
urakoze cyane icyo kibazo bwana diodone yari yagisubije gatoya ariko wenda araza kugira ngo araza kugerageza ya- atange ibindi bisobanuro turi kumwe kandi na thierry mwiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
ndi kigali ikibazo cyawe
ikibazo canje nagomba kubaza- kubanza guha mwiriwe uwo mutumire nyakubahwa diodone arakumva hanyuma eh, hanyuma hari ikibazo nagomba kumubaza ni kimwe nabwire ndamubaze eh, turebye mu nkino mpuzamakungu zikunda kuba mu mu bihugu byo hanze idarapo ry'u Burundi rikunda ku ku- gushingwa henshi cyane abanonotsi b'u Burundi barakunda kwe- kwerekana ishusho nziza y'u Burundi mu mu mahiganwa akunda kuba hanze ariko turebye tu- turabye hagati mu gihugu naho cy'u Burundi dusanga ibijyanye na- n'ayo mahiganwa yo kwinonora imitsi ni- ntibivugwa cyane u- ugereranije no- n'ukuntu umupira w'amaguru uvugwa kuko urashobora gusanga mu ntara cumi n'umunani zigize igihugu cy'u Burundi usanga intara ifite eh, umugwi uyiserukira mu mupira w'amaguru ariko none bariko- bariko bategekanya iki kugira ngo abanonotsi nabo kira ntara iba ifite umugwi w'abanonotsi kugira ngo nk'iyo hatumiwe nk'i- nk'ayo mahiganwa mpuzamakungu bavuge bati mu ntara yabaye iya mbere mu- mu ntara zahiganwa hariho umukinnyi yabaye uwa mbere reka tu aserukira uburundi cyangwa muri iyo ntara umu- uwabaye wa kabiri aserukira uburundi bariko babitegekanya gute kugira ngo hazobe amahiganwa kugira ngo n'abana bavuka ubu bato bato Eh, nk'uwo nk'uwo diodone turamuzi cyane mu- mu bintu byo kwiruka nk'abana rero bariko baravuka ubu kugira urwo rukino babe baruzi neza bakure bazi ko uburundi nabwo bufite abananotsi bakomeye bategekanye ko kugira ngo eh, ba- bagire ba- bateze imbere ubunonotsi bujyanye no kwiruka nicyo kibazo na- nariko ndamubaza nyakubahwa diodoro urakoze thierry mu kanya diodone aragusubiza reka dufate na emile mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri he
ibujumbura mu burundi ikibazo cyawe emile
ikibazo cyanjye na jewe gisa n'icy'uvuye ku murongo Mm.
nagomba mbaze none mu bisanzwe uri kuraraba nga mu burundi ibintu byo mu- mu bintu by'inkino abarundi bara- hariho amakipe mu mu bisanzwe nko mu ntara zose nta ntara n'imwe idafite ikipe bagenda batoramo gushika aho ishika ku rwego rw'igihugu Mm.
none hoba hariho ekipe y'abana mu- mu byerekeye kwiruka kujya mbona mu mupira w'amaguru basho- bahera mu bana nk'ubu hariho amakipe y'abana ugasanga abana ba- barafite udu- udukipe duto duto bakiniramwo gushika aho bazokura ugasanga ba- ba- batanguye kwiruka barabimenyereye nanjye nicyo kibazo nagomba ndamubaze yuko nabo bafite nk'ama nk'amantuze y'abana nyine ahantu abana ba- bamenyerereza abana ibintu byo kwiruka urakoze emile Eh, bwana diodone kwizera aba bakunzi bacu barasa nkaho bavuga ngo ah, ibikorwa byanyu ntago biragera neza mu mitumba kugira ngo abantu basobanukirwe kandi bitabire ah, ibijyanye no kwiruka
Eh, mm, mwari mwabivuze nari nabivuze ubwa mbere uyo w'imuyinga muyinga ariwo perezida wa association yitwa Baudouin iminsi yose iyo twoganije amahiganwa nk'uko nabivuze twaragabuye igihugu mu mice ine muri nord sud est na west hanyuma iminsi yose baragira amahiganwa muri nord muri nord rero ntuze muyinga iri kumwe na ngozi iri kumwe na kayanza iri kumwe na na karusi iri kumwe iri kumwe eh, iri kumwe na karusi baragize amahiganwa muri ayo mahiganwa rero bayagize twebwe icyo duhimiriza tubwira ba perezida ba association kugira ngo bitegure umwe umwe wese mu ntara yiwe mu ntara yiwe naho ni ukuvuga yuko iyo ntara igizwe n'amakomine ayo makomine rero niwe agejwe twebwe turamuhimiza kugira ayo makomine ashobore kuza muri ayo mahiganwa icyo tubona ni uko hariho amakomine amwe amwe muri atekizime atitanga nk'ayandi cyangwa amaprovensi atitanga nk'ayandi mugabo iyo porogaramu turayifite mu maprovensi yose ayo mahiganwa kandi yama yabaye n'ubazoba twaba twayakoresheje icyo ni icya mbere icya kabiri nacyo ni uyu eh, uw'i rwanda yariko aravuga ati mbega amaprovensi ko hariho amakipe urumva bica bisa bica bisa ni- n'iyo nyishu ntanze kuko twebwe i- i- icyo dukora ni uko muri association yose tubaha uburyo iyo iyo tubufise kugira ngo bategure amahiganwa mu maprovinsi ariko aravuga ati hariyo ama ekipe muri chaque province nk'ubu francine ava mu ruyigi gakene ava mu Kam- ava mu rutana hariho abandi bava za muramvya abandi bava za gitega hirya no hino rero biva ku kugene provinsi yose yitunganije nivyo football iri hose kubera irimo uburyo kandi amaklub afise amahera iyo baje kuri stade kugira ngo winjire kuri stade utanga itike mbwa twebwe turiko turiruka nta mahera twi- twinjiza aricyo gituma dukoresha cyane cyane amashuri dukoresha cyane cyane ama- amantuza y'amakomine nk'uko nk'uko nawe nyine yabivuze hanyuma uyundi nawe ati mbega hariho porogaramu muba mufise kugira ngo abanyeshuri batonya nka ekipe junior nagomba ndamwibutse yuko twebwe muri muri za ekipe dufise ah, duheruka kuva muri championnat du monde de la jeunesse twagiye muri championnat d'afrique de la jeunesse twazanye imidari hafi ine iyo rero championnat du monde de la jeunesse hagendamwo abantu bafite imyaka iri munsi ya cumi n'umunani cyangwa igera kuri cumi n'umunani cumi n'umunani gusa hano ndabibutse nuko hariho ishampiyona yama- iba muri afurika y'abakade abakade n'abajunior ni ukuvuga abantu bafite imyaka hagati ya cumi n'ibiri gushika kuri cumi n'itandatu hama hariho championnat du monde junior iheruka kubera muri portland izo rero turabifise na twebwe mu gihugu hagati I- i- tu- i- ara junior turabafise aba ubona uyu munsi baje guserukira ngaho ari batandatu ndabazi kuva imyaka itandatu iheze ni ukuvuga yuko twatanguye kubategura bagifise hafi imyaka cumi n'itandatu n'indwi n'umunani ukamutora hakiri kare ukamukurikirana uko ubona afise kazoza hanyuma ubundi nawe yavuze ati abanyamakuru ntitubyumva ku iradiyo football turayumva eh football nk'uko nabivuze biri- biri- ifise amahera ifi- abantu baza ari benshi baja kuri stade bagakurako natujya dufaranga dukeya hanyuma bakaba mugabo twebwe nashaka ndakwibutse yuko atana rimwe tubwire atletisme ntimuvyumve kw'iradiyo vyama vyabaye abanyamakuru baraza radiyo zaza zikabivuga bakavyandika mu majuno bakabivuga kuko mm, ndakwibukije nuko atletisme y'u Burundi ariyo siporo ya mbere imaze kuronka umudari ku rwego rwa afurika imaze kuronka umudari ku rwego mpuzamakungu imaze kuronka umudari no muri jeux olympique nta kuntu rero umumenyeshamakuru yumvise aho duteretse atoza kuraba ngo agire amakuru amenyesheje Ah, ikindi kibazo gikunze kugaragara cyane cyane mu mu bihugu bitandukanye bikiri mu nzira y'amajyambere ni ikibazo kijyanye n'uburyo n'aho abakinnyi bitoreza aho usanga benshi mu bakinnyi b'abanyafurika cyangwa se abarundi abanyarwanda usanga bitoreza hanze y'ibihugu bakomokamo kubera ko ibyo bihugu biba bidafite ubushobozi niko bimeze namwe mu ishyirahamwe ryanyu Eh, jewe mu ishyirahamwe ry'iwanje dukoresha vyose dukoresha vyose kubera iki Ah, nk'abatlete eh, bari ngaha bamwe bamwe hari igihe ndabarungika bakagenda i buraya ku kubera iki ku kubera ariho hari amahiganwa akomeye mugabo canke nkabarungika kubera iki kubera twebwe ata piste synthetique turaronka hamwebwe nk'igwanda irahari muri- mu karere k'iwacu mugabo mu burundi ntayo turaronka ariko ndabikoresha byose mu burundi hariho ibintu bita altitude altitude irafata irafasha umumenyereza kugira ngo ashobore kugira ngo imyimenyerezo ari hejuru cyane eh, hejuru muri altitude birafasha kubera haba hariho ogisijene nkeya mu gihe rero wi- wimenyereje uri muri altitude nko mu metero ibihumbi bibiri hama ukaja kwiruka wirukira ku metero ijana ah, hejuru ya ntuzinye y'ibiyaga uca usanga bikorohe cyane rero ndabikoresha byose kuko murabizi mu burundi canke mu rwanda canke kongo canke eh, muri tanzania amahiganwa ni make niyo abonetse ariko amahiganwa menshi abera iburaya nico gituma ndabikoresha vyose baraza ubundi baki- bakimenyerezaho mbwa hageze amahiganwa akomeye utegeza kubaronka iburaya hama agumye i burundi naho yokwigira imyimenyerezo ingana gute ntiyoshobora gutera imbere kuko atoronka aho basiganwa n'abarya bo muri kenya murabizi yuko mbona kuri televiziyo bariko bariruka- bariruka i buraya cyangwa muri etazuni rero ndabikoresha byose kubamenyereza mu burundi no kubaronderera uburyo bwo kwiruka hanze urakoze bwana diyodone ah, kuri telefoni kandi turi kumwe na emmanuel mwiriwe neza mwiriwe neza uri hehe
ndi i bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
yewe na ndamukirije umutumire bwa mbere na mbere barakumva
hanyuma n'ikibazo mfise bwa mbere na mbere no gushimira ni ugushima ko ubu dushobora kuronka abantu baduserukira mu mahiganwa nk'ayo oya jezi olympique hanyuma ikindi mugabo naho dushobora kuronka abaduserukira ndabona ko hari hakiri hagahaje nagira rero mbadire umutumire diodone yuko doba byiza bagwijije intege hirya no hino ibyo yavuze yuko bagabuye mu mu ntuzenya uburundi mu mazone ane alo turakumva komeza emmanuel ati aravuga yuko bagabuye uburundi mu mazone ane bamwe bose bakagira aho bajejwe kandi turashima ko bajya abanonotsi bava hirya no hino mbere washaka mbese bava hagati mu gihugu ariko barakwiye n'ubundi kongereza intege bakaraba yuko mbere no ku mitumba bagashikayo ku buryo n'ukuri ni mu mahiganwa azokurikira nk'ayo mpuzamakungu uburundi buserukirwa n'abanonotsi nka mirongo itatu tukwapfa nka mirongo itanu bishobotse gutyo uburundi bukatera intambwe nabwo nyene bukagira ikibanza gikomeye urakoze ikindi naco eh, ikindi naco tuguma dukurikirana mugo ntitwumva amakuru y'abanonotsi bacu bo mu burundi nyene bariko barabyifatamo sinzi yuko hari ico bodufasha murakoze cane urakoze emmanuel ah, turi kumwe kandi na miburo mwiriwe neza
mwerewa na saa tomasi ntabwo ari thomas ntiyadirwemo ikibazo cyawe
ego ikibazo twari dufite twagomba kubaza uwo mutumire wacu twagomba kumubaza yuko ku- ku buryo tubona eh, kenshi na kenshi abantu bakunda kuduserukira baba bibereye mu bindi bihugu twashaka kumenya yuko leta y'u Burundi hari ikintu yoba ifasha hagati y'abo bakinnyi bashobora kuduserukira na cyane cyane ko imidari iyo bayitsindiye ishobora gushikanwa mu Burundi eh, iteka rigaheshwa Uburundi twashaka kumenya yuko leta y'u Burundi hari icyo yoba ifasha abo banonotsi baba bari mu bindi bihugu cyangwa abanonotsi baba baherereye ngaha hagati mu gihugu iwacu urakoze reka dufate na sindayigaya mwiriwe neza
amahoro neza idigwema ikibazo cyawe
rero nagomba mutangure mudamukirize uwo mu ambasaderi wacu dufise iyo mu kiyambu arakumva
hanyuma twagomba dushimira cyane rwose abarundi bashoboye kuduserukira bari iyo muri brezil mugabo icyo nagomba kwibariza diyodoni ni uko abarundi benshi bara- barashoboye kwiruka nk'uko yabivuze tukiri mu mashuri twarabona abantu benshi birukanga nka na- je narakunda kubibona ndi gitega mugabo tukabona yuko naho birukanga ukamenga nta pridankurajema baronka ugahura benshi bace biranda bace babivamwo ugahura n'iyo umuntu yakomeretse ntaronse ukuntu leta nyiriko iramuvuza nyiriko iramukwirikirana hama ikindi naco turakunda kumva ngo iyo baku- dongo ngo iyo bagomba gufata ingendo iyo bagomba kuja hanze abo dongo abaturete cabure a- ayandi mahiganwa ngo barakunda kubura uburyo bwo kuja hanze ukumva ngo leta ngo yabuze uburyo ngo nta buryo yabahaye kandi du- tukabona yuko ico gisata ko gitera gisubira inyuma kubera leta itabishiramwo uruhara rumwe rukomakomeye none nagomba kumubaza none vyogenda gute kugira ngo ba- ba- bahimirize leta kugira ngo igire iterere kuko abo bantu baradufasha baraserukira uburundi cane rwose barakoze urakoze cyane sindayigaya bwana diodone kwizera hari ibibazo bijyanye n'uburyo ariko hari ikibazo cya emmanuel wavuze ati "Ah, murakora iki kugira ngo mwongere umubare w'abanonotsi dutangira kino kiganiro batubwiye ko ah, mu myaka ishize mwari mwarihaye intego y'uko mwohereza nibura abanonotsi batandatu muri jezi olympique Ah, iyo ntego mwayigezeho mu mikino olympique ikurikira intego mwi- mu- mu- mwihaye noneho ni iyihe
mwakoze cyane eh, numva bose bagarutse ku kintu cy'uburyo icyo kintu cy'uburyo nibyo atetisme y'u Burundi ntishobora gutera imbere idafise uburyo muri iyo ntumbero atetisme yaronse amasponsor abiri ariyo nayo yadufashije kugira ngo turonke aba batlete bashika batandatu hano nayo hariho banki yo mu Burundi yitwa bankobu yaduterereye cyane niyo ituma du- tugira amahiganwa na sosiyete yitwa contec global zi- ziri burundi iyo atabazo sinari gushika ntitwari gushika kuri iki- kuri uyu mubare w'abantu batandatu hanyuma kuvuga yuko dushobora kurondera ngo ku- kuri coline coline bizoza mugabo ntushobora gutangura kuri coline coline mu gihe mu- muri provinsi imwe imwe iyo porogaramu itahari mugangira ndakubwire yuko namaze kuvugana na minisiteri ya education nationale secondaire na na na, na ntuze na eh, primaire na secondaire na eh, se- secondaire na primaire kugira ngo tugirire umugambi hamwe turabe ingene atetisme twiteza imbere reka ndaguhe nk'akarore nk'igitega twaravuganye n'abayobozi b'igitega yuko tuzogerageza kubafasha ajya amashuri ari igitega menshi bakama bahura kenshi kenshi kujya kera twahora duhura dukina handball ekore iyi yinye n'igi anye bagahura bagahura muri atetisme niho tuz- niho duca tumenyera abafite amatana kurusha abandi tugasubira tukagenda nk'ahandi nk'amashuri y'ingozi agahura kuri sanza amakoresha komino agahura kugira ngo turonderemo abantu b'abanonotsi bakomeye mugabo ibyo byose bisaba uburyo nicyo gituma ndiko ndakubwira yuko ibyo dushize ko uyu munsi twabifashijwe n'abantu amasosiyete prive kugira ngo nawe babigufashe urabe- urababwira mbega ndahakura iki nk'ubu bahakura ikintu baradufashije kuramura kurera abantu badasanzwe nama mvuga nti umuntu w'umu atlete ashoboye kuronka minima ntaba ari umuntu asanzwe tugaca dusaba rero minisiteri de l'education kugira ngo abo bantu baba bafise baba badasanzwe baba ba mbere ku isi noguha nk'akarorero nka francine ku ishuri yiga ko shepers naragenda nkamusabira uruhusha kugira ngo agende guserukira uburundi bakamwemerera iyo hageze mu bibazo agiye guserukira uburundi kugira imu nationale yacu ivugwe bakavuga bati ntitwosiba iryo sango reka tuguhe uruhusha ugende ibibazo uzobikora ugarutse ejo hazoshika igihe tuvuga tuti reka tugende abo banyeshuri bose bafise ayo matara exceptionnel tubona yuko bazoshobora kuduza ry'uburundi mu makungu baronke amashuri bashobora kuja mu bige muri interna canke baronke uburyo bashobora kubaha mugabo ibintu byose bigira intango ugenda bukebuke muti mbega leta hari icyo ibafasha leta nk'ubu ni ukubwira yuko abari ngaha benshi baronse amadiye y'indege n'uburyo kugira ngo bashike ngaha leta hari ibyo ishobora mu gihugu hagati nta na rimwe ushobora kugenda kuvuga ngo ntakigufashije hari igihe uburyo bubura n'ibyo ugasanga abantu barasivye ntibagiye mu mahiganwa washaka gutwara nka batandatu hakagenda nka bane ukaba urumva ubwo buryo buba bwabonetse bukeye naho buba buri bukeye ariko ni ukubwira yuko nko umushikiranganji agejwe inkino yari ngaha yarajya arabona olympic ingene zimeze ngira bwari ubwa mbere abijemo hari igihe ushobora kubibwira umuntu ntabyumve nibaza ko uwo muntu abyumva noneho tugira n'imana murazi urongoye igihugu mu burundi arakunda ibintu bya siporo iyo rero tugiye kwaka uburyo ni gake vurama no kuri tubura naho igihe tubusabye tutaburonka nk'uko tubyifuza ariko turaburonka muri make rero twebwe nta kuntu utagerageza kugira ngo atekizi itere imbere nk'uko nabibabwiye mu ntara hose ariko hari igihe usanga nko mu ntara zimwe zimwe hari ishaka kurusha irindi ibyo nabyo biva ku gutwara iyo ntara ingene yiyumvamo iyo siporo n'uko ashaka kuyiteza imbere ariko igikuru ni uko twebwe aho turi ibyo dukora nta ntara n'imwe dusiga inyuma cyangwa dufise uburyo nta na rimwe tutabukoresha kugira ngo tugerageze guteza imbere atekirizme uti mbega mu myaka iza ko mwashyize kuri gatandatu mu myaka iza ufite bangahe mu myaka iza rero nifuza muri jezo olympique za demiri venti zizobera tokiyo yuko twogenda n'ibiburi dufise hafi cumi na batanu kandi nibaza ko tuzobishikako kuko cya kibazo mwabaza muti mbega hari bato bato abo tuzotwara muri demiri venti ubundi bafite nk'imyaka cumi n'itandatu cumi n'indwi cumi n'umunani kandi urabona yuko begereza cyane aba ba olivier begereza cyane aba ba aba bantu ba olivier cyane cyane na ba gakeme barabegereza kuko uraba ingene ba gakeme bari bangana mu myaka itandatu iheze kuraba aho bashyitse ugaca ubona yuko ibyo bintu bishoboka porogaramu turayifise abamenyereza turabafise kandi turafise n'abaparteneri dukorana bari buraya abo nabo bari buraya benshi ni abantu twahora twirukana ni abantu tuzinanye twakora siporo imwe gaca usanga biranyohera kugira ngo matete ave mu burundi ashobora kujya kugira imyimenyerezo hanze murakoze urakoze cyane bwana diodone kwizera ni perezida w'ishyirahamwe rya atletisme mu gihugu cy'u burundi ndetse akaba yarabaye n'umurundi wa mbere watsinze umudari wa bronze mu marushanwa nyafurika ya olympique yabereye i nairobi muri kenya mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi ndetse akaba yaranakinnye mu mikino olympique yo ku rwego rw'isi mu mujyi wa atlanta muri leta ya georgia hano muri leta zunze ubumwe za amerika iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya karindwi hano i washington muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni kandi turi kumwe na eric mwiriwe neza
mwiriwe neza ikibazo cyawe
mboze nta kibazo mbaza kubera ko mpamagaye ntabwo nahiko ndumviriza ijwi rya amerika ariko numvise muri ko mvuga ibintu bijyanye na asetisme yego
yego hanyuma nkabashima ukuntu ibintu bijyanye na atletisme biriko biragenda neza mu burundi kandi dufite abanonotsi beza nka francine na diane ukuntu bariko barabyifatamwo neza mu guserukira igihugu c'uburundi
urakoze cyane eric wari watwandikiye wifuje ko tuguhamagara ariko ubwo utakurikiranye nta kibazo bwana diodone hari byinshi hari imigambi myinshi mufite mu ishyirahamwe ryanyu rya atletisme nk'imigambi ya vuba mwifuza kugeraho vuba na bwangu ni nk'iyihe muri iyi minsi mike iri imbere imigambi ya vuba ni uko ibyo twihereje ko ibintu byose nk'uko ndi ndababwira yuko twamaze gukenyerera jezo olympique zizobera tokiyo muri mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu mwaka uza mu kwezi kwa gatatu hariho shampiyona d'afrique ya cross country izobera izobera i kampala aho twifuza yuko tugenda turi benshi kugira ngo ihiganwa nk'iryo ribereye mu bihugu mu karere iwacu turyitabe cyane kugira ngo dufashe kampala hadoze abakinnyi banonotse ari benshi muri icyo gihe rero tuzotwara ekipe zibiri ekipe z'abagabo ekipe z'abapfasoni eka na ekipe y'abana bakiri bato bimwe bita ba juniyoro ibindi bintu bya vuba vuba ni uko twogerageza tukarondera abamenyereza bamenyereza aba- aba- aba- aba entreneri tukabakura hanze tukabazana mu burundi niho bashobora kumenyereza abantu benshi ku buryo bwa none bwo kugirisha bwo kugirisha entrenema aba atlete ikindi ni uko mu mwaka uza nyene hariho championnat du monde d'athlétisme izobera londres nashaka kubabwira yuko naho nyene tuzogerageza tukagenda turi benshi tukarenza batandatu tukagenda tuvuge turi nka cenda ivyo ndabivuga kuko mbona iyo iyo iyo bazova hazoca hagaruka ca kibazo cama kigaruka co uburyo mbega bucenda bazoshobora kugenda bose nibaza ko bazogenda bose uko leta yadufashe mu mugongo tugashikana abatlete muri athletisme batandatu ngaha n'abamenyereza babo batatu nibaza yuko bitazobananira kubatwara i Londres uko hari igihe usanga nka biye zibiri za- zazanye abantu ngaha zishobora kugabura abantu cenda bazogenda Londres nivyo rero turimwo muri uyu mwaka utubwira utangure hanyuma hariho na jeu de la francophonie zizobera muri eh, zizobera muri Cote d'Ivoire hanyuma nkabibutsa yuko muri jeu de la francophonie ziheze uburundi bwatwaye imidari ibiri umudari wa mbere ku metero ibihumbi icumi wa diane nukuri akaba ariwe yagize na record du monde des jeux de la francophonie akaba ahejeje ku- kugira record nationale y'uburundi hanyuma haka- mwibuke yuko na olivier irabaruta yato- yaronse medaye ya kabiri muri izo metero ibihumbi icumi uyu mwaka rero twiyumvira umwaka uza muri izo jeux de la francophonie ubumenyi- twarateye imbere yuko tuzorushirizaho ngira tukaronka nk'imidari irenga ibiri ivyo nivyo nubabwira mu ncamake mu migambi dufise tugira dutangure mu myaka iza ikindi naco nuko tuzogerageza tugatahana abatlete baronse imidari nka gakeme kuva aronka umudari muri championnat du monde a Portland ntaraza mu Burundi kugira ngo uwo mudari baje kuwereka ministere baje kuwereka seno baje kuwereka abatwara igihugu kuko iyo uri kurahiganwa yego umudari bawambara wewe bayambika wewe mugabo uhagarariye igihugu cakwibarutse uhagarariye uhagarariye idarapo ry'igihugu cacu urakoze cyane abakurikiye radiyo ijwi ry'amerika nabamenyesha ko kugeza ubu ya marato y'abagore igikomeje ubu ngubu umunyakenya niwe uri ku mwanya wa mbere hanyuma hagakurikiraho umunyabahireni hanyuma umunyayetiyopiya uh, dibaba akaba ari ku mwanya wa gatatu kugeza ubu iyo marato iracyakomeza nirangira tukiri muri studio turaza kubabwira uko barushanijwe ariko kuri telefoni turi kumwe na leonidas mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe uri hehe
ndi bujumbura ikibazo
Eh, mfise igitekerezo nkagira n'ikibazo yego
Eh, irya siporo turabikunda cyane uburundi bwari bwigeze kwamamara buraronka umu- umu- umudari Mm.
kiba igihugu kabisa kiri kigiye imbere mu yandi makungu
Mm.
hama turavye siporo itegurwa n'uburyo bwinshi cyane Mm.
aho abakinnyi bariko bara- baritegura barakoresha uburyo burenze kandi ugasanga ibyo bariko barakora u- u- u- u- ubufasha bukaba buke Mm.
Mm, nko muri muri atletisme ibintu bakora- bakoresha ingufu zirenze kuja mu misozi ugasanga badafite am- eh, ingufu ziri inyuma ntibabasha kugera ku ntambwe ishimishije ikibazo nacyo mfite Mm.
nashaka kubaza uwo mutumire uburyo bukomeye bwo gudu- guteza imbere atletisme leta itabufise bu- bazobukura hehe bazohana n'ico urakoze cyane leonidas Ah, bwana diodone usubize icyo kibazo cya leonidas ariko nanone nanjye nkubaze ah, mukurikije iminsi mumaze aho ngaho i rio de janeiro ah, mu gihugu cya brazil ah, ibyo ari byo byose mumaze gukurikirana ah, bamwe mu bakinnyi banyu bamaze gukina hari n'abandi bitegura kuzakina mu minsi ya vuba nk'amasomo mukuramo ku rwego rw'ishyirahamwe ni nka yahe
Eh, mm, ibyo dukuramo ni uko kuri jewe n'ukuri nta bishasha kuko eh, jeux olympique namaze kuzijamo myinshi ndi mu kibuga canke ndi mu kibuga rimwe mugabo ndi nyuma y'ikibuga mperekeje abananutsi akatari gake ivyigwa ni uko u- u- atletisme nivo yayo yarateye imbere gose kera mu gutsinda imetero ibihumbi icumi barashobora kubi- ku- kuyitsinda mu minota mirongo ibiri n'umunani ariko ubundi bahakwa kugenda munsi y'iminota mirongo ibiri n'indwi byerekana yuko ubundi baranyaruka rwose nk'ejo mu metero amajana umunani muri demi finale batsinda mu munota umwe amasegonda mirongo ine n'atatu kera tuciruka umunota umwe n'amasegonda mirongo ine n'atatu waba uri champion du monde cyangwa champion olympique mugabo ubu babigira mu maseti mwarabonye mu metero ijana abafasoni bagenda mu minota cumi n'amasegonda mirongo umunani n'ayandi n'ibintu bitari bwaboneke byerekana yuko atletisme yarateye imbere mu myanya bitumye n'uko uburyo bwo kwitegura bwagiye burahinduka bize umubiri w'abantu ingene umeze bakiga ibintu byita biyometirike de la course na mekanisme de la course hanyuma ugaca usanga imyanya ikajya ihinduka hanyuma na mentalite z'abantu zarahindutse mu mutwe wishyiramo uti ko mu metero igihumbi n'amajana atanu rukoro monde ikiri kuri ku minota itatu n'amasegonda mirongo ibiri n'icyenda ugize iminota itatu n'amasegonda mirongo itatu wamengura igikoko ariko ubu ibintu bisanzwe cyane byerekana yuko hari ibintu byinshi biri ko biratera imbere ibintu by'uburyo umutumire yari avuze ku telefone yakura uburyo ni ukuri utabufise ntushobora guteza imbere atekizo yatanze akararo k'igihugu cya kenya igihugu cya kenya kirafise ibyo bita buje amafaranga bashyira iruhande yo guteza imbere atekizimu yo guteza imbere inkino mu gihugu cy'iwacu baratwemereye mu byo twavuganye n'abajejwe intwaro y'uko kuva mu myaka igira itangure bazoshyiraho buje muri minisiteri ya siporo igejwe gutegura inkino mpuzamakungu nka shampiyona du monde cyangwa jezo olympique murazi kera hari igihe bagira buje nasiyonari ugasanga ekipi ya football isohotse rimwe amahera akaba yaheze twebwe twifuza yuko buduha nka buje yacu kuri porogaramu tubahaye kugira ngo twebwe tuvuge tuti turi ko dutegura ihiganwa mpuzamakungu rizobera hanaha n'aha turi ko dutegura jezo olympique umuntu akabitangura hakiri kare nk'uko naba ndayivuga jenama mvuga nti twebwe nibyo ubunye muraduherekeje muri jezo olympique mugabo twamaze gutangura gukenyerera jezo olympique za 2020 ibintu ukabitangura hakiri kare kuko kenshi hari igihe ugenda gusaba uburyo ugi ugende ubwo ni ubwo kuguherekeza uburyo bwo kwitegura nibwo twotangurira kubwo nabwo butangura ubunyene yego nivyo leta ntishobora kugufasha byose nakubwiye nabivuze sinzi ko yari karabyumviriza yuko kugira ngo dushike kuri aba batete batandatu bankogu yo mu Burundi yamfashije cyane rwose hamwe na Conteke Global izo shyirahamwe zibiri zirashobora kumfasha gutegura amahiganwa ashika nkane mu gihugu hagati hanyuma nkongera ko ngategura rimwe rihuza abo bose bagiye barahura mu ntara zitandukanye nk'uko twamye turabivuga uburyo burakenewe mugabo kugira ngo leta iguhe uburyo ni uko babona icyo wamaze ari nacyo gituma jya mvuga nti ndiko ndarondera umudari ndiko ndarondera yuko twogenda turi benshi bagaca baraba no ku byo wakoze bakabona yuko ntarira busema hanyuma n'ejo banki ubu cyangwa izindi sosiyete zivuga bati urya muntu akora byiza urya muntu reka tumuherekeze ejo nitwataha bazi bavuge bati twebwe twarafashije umuntu kandi yashyitse imbere ni ingene biryoshye kuba uri kuri podiyumu imbere y'igihugu cy'abantu bishika hafi ibihumbi mirongo icyenda idarapo ry'uburundi rikaduka ururirimbo ruhagarariza urundi bwacu rukavuga sitade yose igahaguruka bakura inkofero bariko barumviriza ururimi rw'igihugu cyacu ibyo ni ibintu biryoshye cyane umuntu bimaze kumushikira naho ryoba rimwe ni ibintu udashobora gupfa wibagiye rero mu byo nipfuza ni uko hoba abarundi benshi babikora ntiduhagararire kuri francine canke jewe kera canke veniste tube turi benshi nk'ibivuga bya kenya arakenibwira ngo bari ikintu baturusha nta na kimwe ni ukubera bagize porogaramu nziza bakayikurikiza natwe turi muri iyo nzira iyo nzira rero kugira ngo tuyigendemo ni ukwereka ibyo twishoboje twebwe muri federasiyo ndatetizi tumaze kwerekana ibyo twishoboje nta kuntu leta itodukurikira cyangwa amashyirahamwe yigenga atodukurikira murakoze urakoze cyane reka dufate undi mukunzi wa nyuma kuri telefoni niyuhire mwiriwe neza alo niyuhire mwiriwe niyuhire dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko icyo nababwira gusa nanone ubu tuvugana harimo haraba irushanwa ry'abagore ryo kwiruka marato y'ibirometero hafi mirongo ine na bibiri aho u rwanda ruhagarariwe na claudette mukasakindi Ah, muri aka kanya abari imbere bari hafi kugera ku murongo wa nyuma uri imbere ni jemima samgog jemima samgog wo muri kenya mu masegonda make cyane araba anyuze ku murongo wa nyuma aratsinze umunyakenya jemima samgong atwaye umudari wa zahabu akurikiwe na yunis kirwa wo mu gihugu cya bahrain hanyuma ku mwanya wa gatatu ndabona ari marie dibaba wo mu gihugu cya etiyopiya uko ari batatu umunyakenya umunyabahrain na, na dibaba wo muri etiyopiya nibo baje ku myanya ya mbere mu irushanwa ry'amarato y'ibirometero mirongo ine na bibiri mu bagore Ah, bwana Diodone waba utunguwe no kubona abanyakenya nya- n'abanyayetiyopiya baza imbere muri iyi marato
ego nari nzi yuko nk'uko tuba tubibona mu mahiganwa yandi eh, bagira uretse na za- za jeux olympique za championnat du monde abakenya n'aba- n'abaethiopiyene n'ukuri biragoye kugira ngo ubatsinde kenshi bagenda kuri depart bavuga bati bajya ntibaza kuba ba mbere mugabo ibiba urabizi hariho umuethiopiyene yahagaze mu nzira ngira wabibonye kuri televiziyo yatashoboye gushika kuko yagize probleme y'ukuguru ntawe uzi byabaye Eh, ni ukuri kenya na na etiyopi barakomeye cyane ari nacyo gituma jewe nama mvuga iyo bariko baratuzanira aba expert ngo baje kutwigisha bavuye i burayi bya atletisme mvuga nti no ahubwo ndeka jewe nigire muri kenya nzane mu kenya umwe cyangwa nzane umu etiyopiya umwe w'umwanseneri ndamuzane ngaho bwa mbere ako nta- ntahenze nta- nta- nta- nta- ntagusaba menshi kandi akaba afise ubumenyi bukomeye cyane oya n'ukuri barakomeye iwabo atetisme imeze nka ndc umenga ni ishyirahamwe ry'ihinguriro ritazokwigera rihagarara urabona ba dibaba ejo hari ba Bak- aba- ntuze ba- ba- ba- ba gabriel selasi imbere hariho ba bikira rero uca usanga abo bantu batanguye bakiraho akarorero baba ishusho ryiza mu mutwe w'umuntu wese ashaka gutera imbere muri atetisme ugaca usanga bica byoroha no guhimiriza abatonya babo urakoze cyane bwana diodone kwizera mu minota itarenze ibiri turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro nk'ubutumwa wageza ku banonotsi b'abarundi cyangwa se ku bandi bakunzi ah, b'imikino ngororamubiri ni nk'ubuhe mu gusoza bwana diodone kwizera
ikintu ni ukubwira mu kirundi baraca umugani ngo izobyara imfizi ntiramburuzwa umuntu amaze kugira amatara mu mubiri we akayiyumvamwo akabikunda akabikundira kuko ikintu gikomeye ni ukumenya yuko ufise amatara umaze kubimenya ugaca ugerageza ingene uyadevelope siporo iyo ari yo yose mugabo nta mumenyereza nta muntu wundi wo hanze azoguhimiriza wowe utawufise mu mutwe ni uko umuntu wese afise tara izo ari zo zose azishyira imbere mugabo n'uwo udafise tara azokunde siporo kuko iyo wagize siporo uri umwana mutonya ukagenda mu ishuri usanga mu mutwe uruhutse ubyumva neza no kurusha n'abandi hanyuma siporo ni ikintu cyiza cyane rwose kiraguhuza n'abandi umuntu akunda siporo nta nziga agira ntacyo yanga nk'uko muzi ra- radiyontoroloji siporo ivuga yuko siporo ntigira ururimi siporo ntigira intwa- nti- nti- ntigira ntigira intara siporo ntigira akaranga siporo ntigira religiyo siporo ni ikintu cyiza cyane Urakoze.
Ugize rero n'imana ikaguteza imbere hoho biba birushirije urakoze cyane bwana diodone kwizera nagira ngo muri aka kanya ngushimire cyane akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire mwakoze cyane namwe kuba mwampaye umwanya nshimire namwe nshuti mwese mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika Come close, sweetie, ubwire Ese wabuze uko wanzonze mami He, Nukuri sinkiriho Hoya njye sinibuka Uko nabagaho ntarakumenya tariki yari inkingi imitima yahuraga Eh, hoya hoya ntajya kunyara ntajya kunyara sinshaka no kubitekereza kubana kubura